hello my correct people. welcome to my channel so my people, you get gist when i hear you know the any gist when i hear sometimes i will come i will put allege you understand so if i know say because not be me hear am by myself i make i dey put allege for there so my people, they say uh only of ife dey say nearly used a car table olori tobi philip down say because of say oni of ife dey vex becos olori tobi philip tell am say make e um make e come add the children name for iyoye company you understand na wetin i hear be dat one na make i talk say allege so as i hear this one i say okay make i come comment make i come touch light make una still hear am say see wetin it happen. so my pipo according to the gist when we hear so we hear say they say oloritobi philip e quick we go get belle because of say kabiyesi get plenty business when they e do and dem hear say na tadenikawo say he wan na him na him dem go put him name for everything well na him make oloritobi philip quick quick go get belle na wetin we hear my people, shebi if woman marry the next thing wey he dey look for na pikin there is no woman wen he marry wey e no dey look for pikin especially for caviarcy palace all of them dey fine pikin at the end of the day na oloritobi philip na im vex marry and born pikin una dey hear me so oloritobi philip na im vex runke born pikin oloritobi philip na im vex tope born pikin oloritobi philip na im vex eh, elizabeth born pikin She una dey hear so so if woman marry e go come dey look for pikin make e dey pray to god say god let me born for my husband na so e be you understand toby philip no be today e start to date caviezi toby philip have be with kawiezi oniongefe first know toby philip for a very long time before e even marry queen naomi wen na runke na him pursue toby philip for you understand that i never married queen Amu. Oh. Now, only of ife na tobi philip now they be wan first marry That time e for school for unilag but the family no uh, there's i think say now Toby philip family Now later on i can't hear the truth say now Olori runke. Now him spoil Toby philip for palace He come vex him parents come carry am comot i know where they see Toby Philip with Kabiyesi for he go wear different color of hair and uh, this J for party you understand he go sit down for wear where J day. he with Ooni on Ife go go party but he no dey sit down for where Ooni of Ife day. so for a very long time now I don't know Toby Philip and Ooni of Ife together. People, I let you. say e don tey wen olori tobi phillip dey pressure queen eh, onionfefe say make e add im pikin name join di oye company wey kabe get get. una know say kabe dey very very rich for everywhere say e don tey wen dem dey pressure kabe concerning di oye company be concerning di business. you understand my people. so na the this thing now the oil company wen caviezi get say even the the say make i no even carry olori eh, olori ash put for here you understand because dat one You no even consign and consign company or no company so we hear say dem say caviezi dey pay deaf ear over their request the request when they dey request since kabiyesi just pay every year Not no put because e say that one no concern hmm. my people, this thing wey i hear e pass my power o oh. we hear say he say olori Toby Phillips say ah as kabiyesi dey comot na so e come block kabiyesi oh. He say eh, make kabiyesi he can't dey ask you don't put Eh, eh, uh, uh, children name for the oil company wen kabiyesi get He can say if kabiyesi not put the children name say kabiyesi no go comot for palace So say now wetin um olori tobi philip do for palace na im be that one ah, as i hear dis gist i say ah Oloritobi philip how e go a whole kabiyesi He begin block am say if he no write e children name say kabiyesi no go see road pass he no go comot who give am that audacity to do such thing i no even know my people, that thing wey e do dem no dey do like that. if na true true say na so e take happen because e get as e be so my people, we hear say dem say the security people come come out De kon te ha se, e non de okey, ou fo weti si dey do, sekyuniti pipo go komand, go kontot to kavyezi wife. Hmm. It's unacceptable. Unbelievable. Yel astan? Mi anon believo. Se, Toby Philip go sidan sidan, ou oh, komant go blok kavyezi, se kavyezi nou go komant. He? Eh? who born her to do that she can't even try it you understand they can even have argument inside the room not outside the palace you understand not outside the palace she dare not do it dem don born ah who can born her wen she go do that kind of thing? na my people. hmm and wow my correct pipo na wetin i not here with that one say na security people, na im come begin dey tell olojito feel say ah wetin e dey do so e no make sense to make e no do am again o my people dem say oloritobi loba say e no listen to any of di security o around o you understand say dem say e no listen to any of dem e just block road like dat say dem no go oni of ife no go comot alejo so my people, hmm, you know say they say too much of everything is bad you understand oni of ife eh, oloritobi philip block road make abc no comot He drink ogogoro When he go take do that kain thing eh He drink ogogoro if i talk now say ah do your own make dem do their own i no say na dem di pipo dey come write am o di pipo wen di wetin dem call dem di pipo wen dey come dey watch dis thing abi how the story talk am i no say na dem.